turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diane nininahazwe ndi muri studio ya gatanu umugambwe w'abademokrate aha muri amerika warayisozereye inama yawo urukokoma ni inama yari imaze iminsi ine iri kwibera mu gisagara ca chicago On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth.
uyu ni visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kamala harris muri make yemera abarepublikane ko bazoha- ko bazobahagararira mu matora nka kandida perezida agira ati inkuru y'umuntu uwo ari we wese irashobora kwandikwa gusa mu gihugu c'gihangange ku isi ndemeye ubusabe bwanyu bwo kuba perezida wa amerika ikigega mpuzamakungu citaho abana ku isi unicef mu mpfunyapfunyo gihangayikishijwe n'umuvuduko w'ubwandu bw'ibihara vy'inkende mu karere ka afurika y'uburaseruko n'ubumanuko uburundi buza imbere mu bihugu buvugamwo ubwandu bwinshi ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu amnesty international ryagiriza leta y'uburundi guhohotera abatavuga rumwe nayo sudani yasubiye gutegwa na korera idonidiyo y'ano makuru yose arimwo n'ay'intambara y'uburusiya na ukraine ni mu kanya isase musangwa ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya amerika mu yandi maradiyo yose reka amakuru yacu tuyahere mu vyo amagara y'abantu gabon yatangaje umuntu wa mbere yafashwe n'ikiza c'ibihara vy'inkende uwanduye yahora muri uganda mugenzi wacu eugeni mukankusi atubwire ku muriri w'ino nkuru abashinzwe iby'ubuzima muri gabon bavuze ko umugabo w'imyaka mirongo itatu y'amavuko wasanganywe iyo ndwara yari avuye mu ruzinduko rw'ibyumweru bibiri muri uganda aho yahuriye n'icyo cyorezo minisiteri y'ubuzima ya gabon yanavuze ko iki gihugu gikomeje kuba maso kubera virusi itera iyo ndwara y'ubushita bw'inkende kandi ko irimo gukaza ingamba zo kubuza iyo ndwara kwinjira mu gihugu yongeyeho ko irimo gutegura uburyo bwo gucunga iyi ndwara mu gihugu hose no kuyipima mu gihe ubushita bw'inkende ari indwara imaze imyaka mirongo izwi ubwoko bushya bwica kurusha mbere kandi bwandura vuba buzwi nka clade rimwe b bwatumye abarwayi b'iyi ndwara biyongera muri ibi bihe bya vuba ejo ni mukankusi urakoze ivy'ibihara vy'inkende turabigarukako mu gice cacu cano makuru igice ca kabiri aho tuza kubabwira uko vyifashe mu Bi- mu Burundi ariko tukiri ku rupapuro rw'ibiza sudani yasubiye gutegwa na korera mu kwezi guheza ico kiza cari cahitanye mirongo ibiri n'umunani ejo ni uko imvura igwa mu bice bimwe na bimwe ni nako abantu bakomeza guhunga intambara imaze amezi cumi n'atandatu mu gihugu ibyo bigafasha iyo ndwara gukwirakwira guhera ku itariki ya makumyabiri na kabiri y'ukwezi kwa karindwi ubwo iyo ndwara yatangiraga mu gihugu abantu magana atandatu mirongo itanu n'umunani barwaye korera muri leta eshanu nk'uko shibo sahbani umuyobozi w'ishami rya oni ryita ku buzima wms muri sudani yabitangarije reuters ipol sudani Sabani yavuze ko kuba ibikorwa remezo byinshi by'ubuvuzi bidakora mu gihugu cyangwa byarasenywe no kuba abakozi bo mu buvuzi baragabanutse bitewe no guhunga intambara byatumye kane n'ibice bitatu ku ijana by'abarwayi bapfa uyu muyobozi yavuze ko uyu ari umubare uri hejuru ugereranije n'ibindi byorezo yakomeje avuga ko abantu bagera mu bihumbi magana abiri bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara ya korera intambara hagati y'ingabo z'igihugu n'umutwe witwara gisirikare wa rsf watumye abantu bahura n'ibibazo bikomeye aho abarenga miliyoni icumi bahungiye imbere muri sudani no hanze y'imipaka yayo ubu iki gihugu gihanganye n'ibyorezo bitanu harimo n'iseru minisitiri w'ubuzima haitam mohamed ibrahim yavuze ko abantu bagera ku bihumbi cumi na bibiri barwaye korera kandi ko iyo ndwara yishe abarenga magana atatu mirongo itanu hagati y'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka wa bibiri makumyabiri na gatatu n'ukwa gatanu bibiri makumyabiri na kane yongeyeho ko nta cyorezo gikomeye cyabaye mu myaka icyenda yabanjirije intambara icyorezo cya korera kiriho ubu cyibanze muri leta ya kasara n'iya gedaref zakiriye miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri bateshejwe ibyabo
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ay'intambara y'uburusiya na ukraine ibitero bishasha uburusiya bwagavye muri ukraine vyahitanye abasivili umunani bo muri ico gihugu ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu hejuru ni mukankusi polisi ya ukraine yavuze ko ibitero byishe abantu babiri mu ntara ya sami mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu guverineri w'intara ya kharkiv mu burasirazuba ihana imbibi n'uburusiya olev sinigbov yavuze ko abaturage babiri baguye mu gitero uyu muyobozi yavuze ko inkeragutabara zanavanye umurambo mu bisigazwa by'inzu yashengwe n'ikindi gitero cyabaye mu ntangiriro z'iki cyumweru guverineri w'intara ya donetsk vadim firaskin yatangaje ko hari undi muntu wapfuye mu gitero cyagabwe muri ako karere uburusiya bwakomeje ibitero byabwo byo kwihimura mu ntara ya donetsk ari nako bugerageza kurwanya ibitero bya ukraine byo kwitabara mu ntara yayo ya kursk yo ku mupaka ukraine irimo guhungisha abantu bo mu mujyi wa pokrovisk no mu bice biwuzengurutse ni nko mu birometero icumi uvuye aho imirwano ibera aho abayobozi bavuga ko hakiri abantu ibihumbi mirongo itanu naho mu mujyi wa kerson uherereye mu majyepfo wabohojwe muri bibiri makumyabiri na kabiri ariko ukaba uri aho ushobora kugerwaho n'ibitero by'uburusiya abantu babiri barapfuye abandi batanu barakomereka nk'uko guverineri alexander prokudin yabitangaje
ejo rya amerika no makuru yose hirya nino ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini bya afurika tuyahere mu burundi ikigega ca onu citaho ineza y'abana ku isi unicef mu mpfunyapfunyo gitewe impungenge n'umuvuduko w'ubwandu bw'umugera witiriwe ibihara vy'inkende muri afurika y'ubuseruko n'iy'ubumanuko unicef vy'umwihariko ivuga ko ababangamiwe gusumba abandi ari abana hamwe n'iyindi mirwi ifatwa nk'ikunzwe kubangamirwa n'ibiza muri yo harimwo abagore n'abakobwa icegeranyo gishasha ca unicef kigira kiti uburundi nibwo buza imbere mu bihugu bifise ubwandu bwinshi gushika itariki ya mirongo ibiri uku kwezi abanduye bari bamaze kurenga ijana na mirongo irindwi mu burere bw'ubuvuzi mirongo ine n'icenda bugize ico gihugu ubuvugamwo ubwandu ni mirongo ibiri na butandatu abagore banduye ni ibice mirongo ine na bitanu n'utundi duce dutatu kw'ijana abana n'imiyabaga muri rusange barenga ibice mirongo itandatu kw'ijana mu gihe abana bari munsi y'imyaka itanu banduye ari ibice mirongo ibiri na rimwe kw'ijana mu cegeranyo cayo gishasha ijwi rya amerika dufitiye kopi unicef ibandanya kuvuga ko abana ari wo muce uri mu kaga kubera bari basanzwe babangamiwe n'indwara y'agasama ibandanya kwiyongera mu burundi ku bwa unicef agasama mu bana bo mu burundi kiyongera bivuye ku ncansho bataronswa ico kigega ca onu citaho abana kigaca cemeza ko hari ibiriko birakorwa mu burundi kugira ngo ubwandu bugabanuke ariko kikagwa kigira kiti naho hari ibiriko birakorwa uburundi buri mu bibazo bitandukanye birimwo ikena ry'ibikoresho vyo gupima imiti ukudahana amakuru akwiriye ngo abanyagihugu bayaronke ikiguzi c'ivyankenerwa kiri hejuru n'ibindi n'ibindi unicef ikavuga kandi ko ikindi kiraje ishinga ari ingaruka urwaruka n'abana bandura ibihere vy'inke ibihara vy'inkende bahura nazo uh, gukumirwa mu kibano kurabwa nabi no guhagarika amashure n'inyigisho abagore n'abigeme muri rusange ku bwa unicef hambavu yo kubangamirwa n'ico kiza bari mu kaga kuko ari bo babwirizwa kurwaza no kwitaho abo mu miryango yabo igihe banduye unicef ikavuga ko amafaranga ikeneye vyihuta kugira ngo itabare ababangamiwe ari miliyoni cumi na zitandatu n'ibihumbi amajana atanu vy'amadolari ya amerika ico kigega ca onu citaho abana gisozera cemeza ko abamaze kwandura muri rusange barenga amajana abiri abo barimwo abo mu burundi mu rwanda muri uganda kenya na afurika y'epfo ariko uburundi buza imbere mu karere k ibiyaga vya karere ka afurika y'ubuseruko tukivuga rero ku vyikiza hara vy'inkende ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu burundi busaba abanyagihugu kwikingira cane ibindi kuri no nkuru na tiarive ndayishimiye
ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu busaba abanyagihugu kwirinda mu gukaraba intoki kutaramukanya mu ntoki ndetse no kutagwana mu nda naho biri uko iyo ugeze mu bice bitandukanye na cane cane mu gisagara ca bujumbura ubona abantu batavyubahiriza nk'uko abakunzi bacu bavyiboneye abaramukanya ndetse bakanasomana barabikora ku mugaragaro kandi hari n'abagenda bafatanye mu ntoki n'ibindi umushikiranganji ridwine baradahana ajejwe amagara y'abantu mu kiganiro aherutse gutanga mu ntango z'iyi ndwi yahamagariye abanyagihugu kurwanya ico kiza nk'uko barwanije covid cumi n'icenda kuko gifise umurindi munini ni ukuri tugerageze twirinde iki kiza c'akaranda dushyireho n'amazi yo gukaraba ku mabutike ku mafarumasi ahantu hose hahurira abantu ku masoko dusubire dusukure dushyiremo amazi hajya ku masoko abantu basubire gukaraba kandi tubigire itegeko kuba twabigira muri kovide twasaba yuko mwadufasha guhimiriza gukaraba ni indwara z'imigera ziroroshye kurwanya kuko ni ugukaraba gusa kudakora nako kudashurashura imaze gufata umuntu wa mbere yashurashuye duca dusigara tuyanduzanya mu gukora nako umukuru w'inama nkenguza amateka nawe emmanuel sinzohagera aherutse kwibutsa abanyagihugu kumvira ubushikiranganji ibyo bubasaba kuko iyo ngwara idatujijwe ishobora gutuma abarundi badashikira yambona akazoza bifuza yabishikirije aho yari yitabiriye ibikorwa byo guhimiriza gukora isuku mu gisagara ca bujumbura abantu twumvira ibyo abajejwe amagara batubwira batubwira ati harageze ko mureka kuramukanya reka tubyubahirize batubwira ati dukarabe kenshi reka dukarabe kugira ngo bigende neza ni uko umwe wese yumva yuko urugamba rwiwe ariko naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya amerika bavuga ko ibyo basabwa bigoye kuko ikibazo c'amazi gihangayikishije benshi ntivyoroshe kugira isuku ukaraba ubu nyine amazi ntayahari amazi aracikaguka ku bwinshi siguraye ko n'amazi gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba vyoroshe ikibazo cyo gukaraba abanyagihugu bashaka gusama hari ibibazo by'amazi biteye n'isoni atanuworonka n'ingene nabivuga ayo mamezero yose bavuga baravuga nko gukaraba bakaraba amazi bakuye umuntu ashobora kumara tuci n'isomene abo banyagihugu bavuga kandi ko mu ntwaro aribo bari bakwiye kubikurikirana kuko babivuga mu majambo gusa ugasanga nta kubishira mu ngiro guhari mu by'ubushikiranganji busaba harimo gushira ubukarabiro ahahurirwa n'abantu benshi mu masoko mu tubari n'ahandi hahurira abantu benshi ariko abanyagihugu twavuganye bavuga ko atawusanga amazi yo gukaraba ntahimiriza kera hateye ikiza no mu masengero ahantu hahurira abantu benshi warumva bariko baravuga ati mwirinde mukarabe kuvuga ko ubunye benshi bagenda n'amaguru ni ukuvuga aho baca hose byumva bisaba yuko habaho inzego zibijejwe zibiri zishyiraho ingingo mperekeza ku buryo tubwirizwa nyine kubishyira mu ngiro iyo ndwara y'akaranda ifata vuba ariko ikibonekeza cyane mu minsi cumi n'ine umuntu ayanduye muganga eme uwimana yanonosoye ibijanye no kuvura indwara zifatira mu maraso avuga ko ibimenyetso vya mbere umuntu agomba kwitondera ari ubushuhe bwinshi no kugira amasumbi uku niko abisigura afise ibimenyetso vy'iyo ndwara na cane cane nk'ubushuhe buza hanyuma akagira ibintu by'amasumbi cyane atavyo yahorana umuntu arashobora kwibaza yuko ari iyo ndwara nivyo bintu vya mbere bitangura imbere yuko haza bijya bintu vy'uruherehere ruhera ku maso ariko rushobora no gushikira n'ibindi bihimba vyose vy'umubiri na cyane cyane ku bihimba vyihishije birondoka mu mugongo ku maboko no ku maguru abantu batandukanye barimo n'umuyobozi mukuru wa NSS ikigo kijeje gutegekaniriza abakozi General Major Emmanuel Miburo asaba abakoresha kurinda abakozi babo mu gushiraho uburyo bwo kwirinda aho bakorera e guhamagarira abakozi na cyane cyane abakoresha e ko bokingira e abakozi mu bibanza by'akazi iki kiza caduteye iyo ndwara kandi kugira ngo umuntu yafashe avugwa kire ashobora kumara ukwezi kose ariko aravugwa kandi bigatwara uburyo bwinshi kuko habaho kubanza kumisha ibiherehere biba byuzuye ku mubiri ndetse n'ibyo abaryamye ko buri munsi baca babita umushikiranganji ridwine baradahana agasaba abantu kwirinda kuko kuvura umuntu yafashwe bigoye cyane bikanatwara amafaranga menshi ni ukuri iyi ndwara karanda nyene abantu basohoka mu bitaro inyuma y'ukwezi indwi zitatu ni ukuri batwara amahera menshi cyane turaboza tubogesha amaserumu mwibaze nk'umuntu utabasha kumwogesha amaserumu arenga cumi ku munsi ajya amaserumu ya solisiyo sare hanyuma tugaca tumushyira ko bya bindi bimwe dushyira ko abantu bahiye furamazine kugira ngo turabe ko ibikomere byokuma bityo bintu birazimbye cyane amashuka aryama kumva aryama ku bintu duca duta ni ibintu bizibye rwose ni ukuri tubifate nk'ikintu gikomeye mu gihugu kuko urumva iyo akaranda katarashika mu rugo iwawe umengo ntakahari kugera ku igenekerezwa rya cumi na gatandatu uku kwezi kwa munani mu karere k'ubuvuzi ka bujumbura mu makaritiye abiri gusa ya kinama na kamenge honyene hari hamaze kwibonekeza abantu barenga mirongo ine na batanu banduye iyo ndwara y'akaranda k'inkende thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali Thierry Ndayishimiye urakoze mu Burundi kandi ishamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ryashize habona raporo yerekana ko abaharanira agateka kazina muntu babangamiwe Amnesty International itanga uturorero ko mu myaka ine heheze president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi abanshi bapfungiwe ubusa abandi baricwa ndetse abandi baraburirwa irengero hamwe n'abahunze igihugu amashami amwe amwe ari ku rubuga avuga ko ibiri muri ico cegeranyo atari ivyo kino cegeranyo rero turacariko turagicisha ko amaso muraza gukurikira inkuru yuzuye makuru yacu yo mu gitondo duce tubandaniriza hamwe amerika abademokrate baraye basozera inama yabo rukokoma vice president wa amerika kamala harris yaremereye ku mugaragaro ko azohagararira umugambwe we nka kandida mu mwanya wa perezida umenyesha amakuru temistokle mutijima aragaruka ku vy'ingenzi vyaranze inama rukokoma y'abademokrate yari imaze iminsi ine ibera mu gisagara ca chicago ubwo yafataga ijambo risoza inama rukokoma y'ishyaka ry'abademokrate yari imaze iminsi n'ibera mu mujyi wa chicago muri leta ya illinois madamu kamala harris yakirijwe amashyi n'abarwanashyaka bahagurukiye icyarimwe
mu izina rya buri wese nkuru ishobora kwandikwa gusa mu gihugu cy'igihangange ku isi nemeye ubusabe bwanyu bwo kuba perezida wa amerika
visi perezida wa amerika yagarutse ku byaranze ubuzima bwe bwite ndetse n'inshingano yakoze nk'umushinjacyaha asobanura uburyo byamwubatsemo ubushobozi bw'umwihariko bwo kurinda inyungu z'abanyamerika uwahoze ari perezida donald trump yise ko wagamije inyungu ze bwite ahari naho yahamagariye abanyamerika gukoresha amahirwe amatora y'uyu mwaka bahaye bagategurira hamwe icyerekezo gishya batarebye ku mashyaka cyangwa amatsinda babarizwamo ahubwo bakabikora nk'abanyamerika
turimo gutegurira hamwe icyerekezo gishya kituganisha ku hazaza hafite urwego rw'abafite ubukungu bwo hagati no hagati rukomeye kandi rwaguka kubera ko tuzi ko urwego rw'abafite ubukungu bwo hagati na hagati rwamye ari ingenzi cyane ku iterambere rya amerika kubaka urwo rwego rero bizaba intego nyamukuru y'ubuyobozi bwanjye
Kamala Harris umukobwa uvuka ku mwimukira w'umunyajamayika n'uw'umuhinde yabaye umwiraburakazi wa mbere ndetse n'umuntu ufite amamuko muri Aziya wemeye guhagararira ishyaka rikomeye nka kandida perezida naramuka atowe kandi azaba abaye umugore wa mbere utorewe kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika ijambo rye ryamaze iminota mirongo ine ndetse n'inama rukokoma y'abademokarate muri rusange biboneka ko byari bigendereye rubanda nyamwinshi y'abanyamerika yose atari abamushyigikiye gusa basanzwe baragaruwemo intege n'izamuka rye nyuma y'aho perezida biden aretse kongera kwiyamamaza muri iri jambo rye yababuriye ku ngaruka zabaho mu gihe baba batoreye trump indi manda
kandi rero tuzi uko manda ya kabiri ya Trump yaba imeze byose bikubiye mu mushinga wa makumyabiri makumyabiri na gatanu wateguwe n'abajyanama be ba hafi byose hamwe bigamije gusubiza igihugu cyacu inyuma mu bibi byahise ariko nka Amerika ntituzasubirayo
madamu harris yagarutse ku byaranze ubuzima bwe uko yabaye mu nyubako ntoya ya paritoma mu burasirazuba bwa san francisco arerwa ahanini na nyina ubwo ababyeyi be bari bamaze gutandukana yasobanuye uburyo yarezwe kandi n'inshuti n'abakozi bo mu rugo bamubereye umuryango kubw'urukundo agaruka ku kazi kose yakoze kuva ku kuba umushinjacyaha umushinjacyaha mukuru wa leta umusenateri na n'ubu ari visi perezida harris yagize ati mu kazi kanjye kose nagize umukiriya umwe rukumbi umuturage naho kuri Trump we yavuze ko ibyo yagiye akora byose yagiye abikora mu nyungu z'umukiriya umwe gusa ari we ubwe muri gahunda ashyize imbere mu bijyanye n'umutekano mu gihe azaba atorewe kuyobora amerika madamu harris yijeje kongera ubufatanye bwa leta zunze ubumwe za amerika n'umuryango wo gutabarana wa otani yavuze kandi ko igihugu cye kizakomeza gufasha ukraine mu ntambara ihanganyemo n'uburusiya ni mu gihe G Vance wiyamamazanya na Trump nk'uzamubera visi perezida natorwa we yakomeje kwibaza kenshi ku nkunga ya Amerika kuri Ukraine visi perezida Kamala Harris kandi yasezeranyije kuzakora ibishoboka byose mu kurangiza intambara ishyamiranyije Isiraheli n'umutwe wa Hamasi ishobora gutandukira akarere kose muri iri jambo rye risoza inama rukokoma y'ishyaka ry'abademokarate madamu Kamala Harris yashimiye perezida Joe Biden yavuze ko yagejeje igihugu ku bidasanzwe Joe, I am filled with gratitude. Your jo record is numva nuzuye amashimwe extraordinary.
ibyo wagezeho ni ibidasanzwe nk'uko amateka azabigaragaza kandi imico yawe ni intangarugero nge na doge turabakunda wowe na ji kandi turabashimira kuri buri kimwe mwembi ubwo Biden yatsikiraga mu kiganiro mpaka na Trump mu kwezi kwa gatandatu Harris yakomeje kumushyigikira kugeza ubwo yanzuye kwivana mu irushanwa abifashijwemo no kuba perezida Joe Biden yari amaze kumwemeza nk'ugomba kumusimbura madamu Harris yongeye guhuriza hamwe ishyaka ry'abademokarate bashyigikira kandidatire ye ibi byahise bisubiza rudubi byo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu byabonekaga ko Trump asa nk'uri mu mwanya mwiza wo kuwegukana avugana n'abamushyigikiye nyuma yo gushyikiriza ijambo rye Kamala Harris yagaragaje icyizere cyinshi ariko abakangurira gukomeza kumwamamaza cyane nk'aho bakiri inyuma
Themistokle Mutijima urakoze kuba wadushiriye iyo nkuru y'ijwi rya Amerika yasohotse mu Congereza mu Kinyarwanda mushobora gusubira kwisanga kuri wezi tatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com tukuvuga ku vya Amerika rero umugambwe w'abademokarate uriko uravuga cane ku nyandiko yitwa project mirongo ibiri mirongo ibiri na gatanu ni nko kuvuga umugambi mirongo ibiri mirongo ibiri na gatanu bawitirira kandida w'umugambwe w'abarepublika donald trump ariko none project mirongo ibiri mirongo ibiri na gatanu ni giki nivyo mugenzi wacu thomas kamirinda adufasha kuraba mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zisobanura ibijanye n'amatora y'uno mwaka muri leta zunze ubumwe za amerika project 2025 ni igitabo cy'impapuro magana cyenda na makumyabiri n'ebyiri cyitwa nanone mu yandi magambo y'icyongereza 2025 presidential transition project ni nko kuvuga umushinga w'inzibacyuho wa perezida wanditswe n'amashyirahamwe arenga ijana y'abantu bagendera ku matwara y'abasokuruza abenshi cyane muri bo bahoze mu nzego z'ubutegetsi zo hejuru ku gihe cy'ubutegetsi bwa donald trump kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe umuhuzabikorwa wabyo ni umuryango udaharanira inyungu witwa heritage foundation ufite icyicaro gikuru mu murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika washington dc uyu muryango uvuga ko ufite ubutumwa bwo gutekereza no guteza imbere politiki zishingiye ku mahame y'ishoramari ryisanzuye guverinoma iciriritse mu bunini uburenganzira bwa buri wese indangagaciro gakondo ny'amerika n'igisirikare gikomeye perezida wa heritage foundation kevin roberts asobanura ate iyi project 2025 We are in the process of the second American turi mu Revolution.
bihe bya revolisiyo y'amerika ya kabiri nta maraso izamena niba ab'ibumoso ariko babyemeye ab'ibumoso kevin roberts avuga niko abarepublikani bita abademokarate aba bademokarate nabo bakita abarepublikani ab'iburyo donald trump yagerageje kwitandukanya na project 2025 abanza kuvuga ko atazi icyo ari cyo ubundi ati sinemera bimwe na bimwe byanditsemo nyamara umukuru wa project 2025 paul dans yakuye inzira ku murima ashimangira ko project 2025 ikubiyemo ibitekerezo bya trump He was president for four years, so so many of the ideas. Are yabaye perezida imyaka ine niyo mpamvu ibitekerezo byinshi bituruka ku matwara ye y'ikubitiro bituruka muri manda ya mbere ya trump does kind of spring from that first term of Trump.
ngayo rero muri make amavu n'amavuko ya project 2025 noneho rero uyu mugambi ni iki abahanga muri politiki bawusuzumye neza bemeza ko ushaka gukuraho amahame yanditse mu itegeko nshinga yo gutandukana kuzuzanya no kugenzurana kw'inzego z'ubutegetsi z'igihugu arizo urwego nshingamategeko rugizwe n'umutwe w'abadepite na sena urwego nyubahirizategeko rukuriwe na perezida wa repubulika n'urwego rw'ubutabera rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga bemeza kandi ko uyu mugambi uteganya ko trump aramutse atsinze aya matora agomba kwigarurira abakozi ba guverinoma yo ku rwego rw'igihugu bityo agomba kwirukanamo byibura ibihumbi mirongo itanu no kubasimbuza abambari be bamwunamira cyangwa batera ivi imbere ye aha bavuga cyane cyane abo muri minisiteri y'uburezi igomba kuvaho burundu yose uko yakabaye fbi ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha no kurwanya iterabwoba mu gihugu no kurwanya kuneka leta zunze ubumwe za amerika n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru usagm gikuriye radiyo ijwi ry'amerika mu by'ukuri trump yaba ari nawo mugambi yari afite igihe yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu icyo gihe yabivuze muri aya magambo If I'm elected president, we are going to drain nintorerwa kuba perezida tuzamaraho umwanda uri mu kidendezi washington dc the swamp in Washington DC.
nk'uko mubyibuka trump yaratsinze mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ageze ku butegetsi koko guhera ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na cumi na karindwi abakozi bamwe na bamwe ba guverinoma barirukanwe abashushubikanijwe hanze igitaraganya umunsi umwe muri usagm harimo abayobozi b'amashami yayo ane middle east broadcasting radio free asia radio free europe radio libre na open technology fund hejuru y'ibyo abahanga mu bya politiki batsindagira ko project 2025 iteganya n'ingamba zikomeye zo kunyaga uburenganzira bwa rubanda bwo mu ngeri nyinshi zitandukanye nk'ubwo kuboneza urubyaro ubwo kuvuga ikikuri ku mutima nta nkomyi ubw'itangazamakuru ubwo gutora n'ubw'amakoraniro yo mu ituze no gukuraho imishinga n'ingengo y'imari byo kurwanya ibyangiza ibidukikije no kugabanya ibyuka bihumanya ikirere n'umwuka n'ubushyuhe bwugarije isi project 2025 iteganya kandi kwirukana abimukira amamiliyoni n'amamiliyoni batarabona ibyangombwa n'ibijyana n'ibyo byo kubirukana nko gutandukanya imiryango bivuze gusenya amategeko agenga abimukira urutonde ni rurerure cyane impapuro magana cyenda na makumyabiri n'ebyiri ntawazivuga mu munota umwe gusa ba nyirabyo bavuga ko ari byo amerika by'umwihariko n'isi yose muri rusange bakwiye kuko nyine bavuga ko amerika igomba kuyobora isi yose ababirwanya bo bavuga ko ari ubuhezanguni bw'ikirenga bita fashisme mu rundi rurimi
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangekazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye niyo kwetu ni bugo
ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolence royal
nuko rero nshuti bakunze b'ijwi rya amerika abakunda agakino kombo tagisi ejo igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo ibiri ntimuze mutangwe kugira ngo muzokurikirane igice kizoba kigezweho icyo gihe kandi mu makuru azoba agezweho tuzogaruka ku bya raporo y'ishamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international yashize ahabona yerekana ko abaharanira agateka kazina muntu babangamiwe mu burundi amnesty international itanga uturorero ku myaka ine heze perezida evariste ndayishimiye agiye kuwutera ubutegetsi abenshi ivuga ko bapfungiwe ubusa abandi bakicwa ndetse abandi bakaburirwa irengero hamwe n'abahunze igihugu iryo shyirahamwe mpuzamakungu amnesty international biciye ku mushakashatsi arikorera rachel nicholson yabwiye ijwi ry'amerika ko ribabazwa n'abaharanira agateka kazina muntu bagipfungirwa ubusa iyo nkuru rero tuzoyigaruka ko ejo bikunze no mu gatondo turaza kubacishiriza ko agace gato mu burundi kandi ikigega cya unicita itaho ineza y'abana unicef giteye impungenge n'umuvuduko w'ubwandu bw'umugera witiriwe ibihara ubandanya kuduga abanduye baza bamaze kurenga ijana na mirongo irindwi ababangamiwe ni cane gose abana ubwo bwandu buravugwa no muri gabon yatangaje umuntu wa mbere yafashwe n'ikiza c'ibihara vy'inkende uwanduye yahora mu rugendo muri uganda muri sudani naho kizacakorera nico kibangamiye abanyagihugu ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga yuzuye kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com diane ninahazwe ryari iteka ntangere n'akanyamuneza kuri jewe ko kubana namwe muri ano makuru nashikirije ndi muri studio ya gatanu nshimira abayagizemo uruhara nadia taha na ingenieur justin twari kumwe muhinga bw'ivyuma etienne karekezi yaraduhagarikiye ekipe y'uno mugoroba twe ntitubifurije kugira wikande nziza muraraharyana hataryana harara umwansi ahanje turaba turi kumwe ejo mu makuru yo ku mugoroba